iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana niwe yateguye
mwaramutse jeffrey mwaramutse abaduteze amatwi turayahera hano muri leta zunze ubumwe za amerika abantu baharurwa mu bihumbi ejo ku munsi w'imana barakoze imyiyerekano hano i washington dc no mu bindi bisagara bya leta zunze ubumwe za amerika basaba kongeresi ya amerika gufata ingingo inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho buhitiye mu bisagara bya Uvalde muri leta ya Texas hamwe ni Buffalo muri leta ya New York ashikiriza ijambo amasinzi y'abari muri iyo myerekano umukuru w'igisagara ca Washington DC Muriel Bowser yavuze ko aho vyakabereye ari kera ubu bwicanyi bubwirizwa guhagarara
ndavuga nk'umuyobozi w'umujyi nk'umubyeyi kandi ndavugira miliyoni z'abanyamerika ni abameya b'amerika basaba kongera gukora akazi kayo kandi akazi kayo ni ako kuturinda kuturindira abantu urugomo rukoreshwa imvunja
aha ni mu gihe umugwi w'abasenateri bava mu migambwe y'abademokarate n'abarepublikane ejo ku munsi w'imana nabo bashikirije intambwe bumvikanye ko zo kuzohagarika ubu bwicanyi abarepublikane bamye bazibira ingingo ruhasha zisabwa baraha baranana ku ngingo zo kugenzura ikibazo c'abatunga inkoho bavuga ko ibibazo bijanye n'indwara zo mu mutwe ari wo muzi nyamukuru w'iyi ngorane ibyashoboye kumvikanwa ko birimo gukora amatohoza yimbitse ku bagura inkoho bafise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'umwe kongereza uburyo buhabwa amaleta kugira abantu bashobore kuba bashobora kuba intambamyi z'umutekano babuzwe gutunga inkoho bumvikanye kandi no kongereza ibihano ku bakora ubwicanyi bakoresheje inkoho perezida joe biden yarashimye ibyumvikanywe ko n'abo basenateri acasaba nyabuna abashinga amateka guca bihuta bakaritora nk'itegeko ariko akavuga ko izi ngingo zitashitse kure nk'uko yabyifuza
washington ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga binini vya afurika igisirikare ca repubulika ya demokarasi ya kongo carongeye kwagiriza u rwanda ko rwashigikiye umuhari w'abaroberi m23 mu bitero vyabaye ejo ku munsi w'imana hafi y'igisagara ca bunagana kiri ku rubibe mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu aka karere karanzwemwo imigwano umunsi wose kandi hafa abasirikare babiri kongo yagirije ibitero biheruka vya M23 kuba biba uwo muhari ubifashijwemwo n'u Rwanda bituma imigenderanyo hagati y'ivyo bihugu bibiri itosekara u Rwanda rwama rwahakanye kuba rushigikiye uwo muhari w'abaroberi ejo kuwimana igisirikare ca FRDC cavuze ko abaroberi ba M23 bateye ibirindiro hafi y'ibunagana hamwe n'ibindi bice mu ntara ya Kivu y'uburaruko Kongo ikavuga ko ibyo bitero babikoze bafashijwe n'abasirikare hamwe na bya muzinga by'u Rwanda itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo rivuga ko abasirikare babiri bahasize ubuzima muri ico gitero ahandi habaye ibitero ni muri mari igitero ku ibariyeri mu mpanuka bushira ubuseruko bw'ico gihugu cyahitanye abantu umunani barimwo abakozi babiri ba duwane hamwe n'abasivile batandatu amakuru ava mu basirikare ejo ku munsi w'imana yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu ku ibariyeri ku tiala amakuru avuga kandi ko umwansi yahatakarije abatari bake ico gitero cabaye igihe igisirikare ca Mali cari mu bikorwa byo gukizura mu karere ka Kutiyara hafi y'urubibe na Burkina Faso aya makuru akavuga kandi ko cakozwe n'abantu bari ku mapikipiki bataramenyekana ibi bitero byatanguriye mu buraruko mu nyuma bikwira hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi ari byo Burkina Faso hamwe n'igihugu ca Niger
Washington ijwi rya Amerika
Amakuru tuyabandanirize muyavugwa muri Ecclesia Katolika Papa Francisco yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yizeye kuzogendera repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe na sudani y'ubumanuko mu gihe cya vuba gishoboka ni inyuma y'aho ahagarikiye urwo rugendo ku bw'ikibazo cy'amagara amukitse ku ivi ryiwe vatikano yatangaje ku munsi wa gatanu ko uru rugendo rwari rwategekanijwe kuzoba ku matariki ya kabiri hamwe gushika no ku itariki y'indwi z'ukwezi kw'indwi kuza rutakibaye ariko nta tariki nshasha vatikano yatanze izo ngendo zizosubira kubako papa francisco amaze igihe afise ububabare mu ivi ry'iburyo kandi mu kwezi guheze yaragaragaye ubwa mbere mu bantu benshi agendera ku ikinga ry'abantu bafise ubumuga uru rugendo yari yarateguye kugira mu gihugu cya libani muri uku kwezi kwa gatandatu nago nyine rwarasibijwe ku mvo z'amagara make vatikano ntirigera ivuga ikibazo nyenezina papa francisco arwaye ariko hari amakuru yabwiwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko uwo mwungere wa ekereziya katolika papa francisco afise ikibazo gikomeye cy'amagara yiwe ikibazo rero cy'amagufa mu iyunganiro ry'ivi ibi nivyo rero bituma uyu mwungere wa ekereziya katolika asivya izi ngendo aba yateguye gukora
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu naho murahadusanga kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi viwe radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo muri repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu burasirazuba bw'igihugu inyeshyamba zirashaka kwigarurira umujyi wa bujumbura nabonye abasoda batangiye kurasa bari gushaka no kubirindura imbunda zabo bari gusubira inyuma inyeshyamba zifite imbaraga nyinshi nesi kumva nk'amabombo kumva amasasi ari kukuvugira hejuru mbese yemeye imana niyo ishoboye byose abo ni bamwe mu baturiye uwo mujyi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aho muri kongo kandi umwami filipo w'ubirigi ejo yakomeje urugendo agirira muri icyo gihugu ku munsi w'ejo yari mu mujyi wa bukavu mu burasirazuba bwa kongo naho mu burundi leta irakangurira abaturage kwirinda ikibazo cy'ubuharike tubafitiye n'amakuru y'imikino mube hafi ni mu kanya gato rimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu mujyi wa bunagana ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta zihanganye n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ku munsi w'ejo izo nyeshyamba zari zavuze ko zishaka kwigarurira uwo mujyi kugira ngo zikumire ingabo za leta ikoresha uwo mujyi mu gutegura ibitero ku birindiro by'inyeshyamba umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi akubutse bunagana muri kongo
hano ibunagana ni uruja n'uruza rw'abantu abantu benshi barimo guhunga bava muri kongo kuva mu gitondo hiri urusaku rw'amasasu b'imbunda ziremereye cyane abantu bose bahunze kuko hari amakuru ko inyeshyamba za M23 zirimo kurwanira igisirikare cya Kongo FARDC mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo bityo benshi akaba bahungiye ahangaha imirwano rero na n'ubu twumva ko igikomeje tugeze mu kanya tuhageze twumvaga amaboma agiturika ariko ntabwo twari twamenya aho biri bugarukire bugiye kuvugana na bamwe mu baturutse muri Kongo kutubwira ukuntu bahasize uko byifashe n'aho ibintu bigiye kugarukira nje nabonye abasoda batangiye kurasa bari gushaka no kubirindura imbunda zabo
abasoda ba Kongo ba Kongo bari gusubira inyuma basubira inyuma bajya he basubira inyuma bava iyo mu rushanga bari kuza mu basigara basanga bari kwiruka bari kubirinduga izo mbunda zabo zikomeye inyeshyamba zifite imbaraga nyinshi nibyo gute za gute womenya gute ngo zifite imbaraga zirazifite saje zaturutse hose Mm. zaturutse haruguru no hepfo Mm. hose pariti zose zari zaturutse Hmm. zaturutse g- ahantu hatatu noneho wavuye no musi navuye guno munsi nanone akandagira mu bunagu bino munani bunagana yose yabunze Mm.
none rero icyanteye ubwoba cyo ni ni cyinshi mbese kumva nk'amabombo kumva amasasu yari kukuvugira hejuru mbese yeme tu imana niyo ishoboye byo wowe wavuye igihe ki navuyeyo mu gitondo wasize hameze hate byari bimeze bite ubwo wavagayo
Mm, byari bikomeye cyane Eh, bari bari kurasana cyane mbese ariko se mwe imibe aho muri kongo mutekereza ngo ibyaho bizagarukira he none si twari kubamenya turi abategetsi abategetsi nibo babizi iyo bizagarukira nta muntu amenya wewe nuko umvise asi gusa tukiruka nta kindi none
aba bantu barahumye intambara yakajije umurego mu mujyi wa bunagana ubu wabaye isibaniro ry'intambara ikaze hagati y'inyeshyamba za e makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta buri ruhande rushaka kuwugumana uyu mujyi uri ku mupaka wa uganda na kongo ni ingenzi mu byerekeye igenamigambi rya gisirikare haba ku ngabo za leta cyangwa ku nyeshyamba zarahiye ko zigomba kuwigarurira guhunga bimaze kuba ibisanzwe kuri aba baturage ba kongo hashize amezi agera kuri atatu nta hantu na hamwe batuye umunsi umwe bari mu gihugu cyabo kongo undi munsi bakaba bari impunzi muri uganda kandi nta kintu na kimwe cyerekana ko ibi bigiye kurangira vuba abanyayuganda nabo bamenyereye kwihanganira abo baturanyi bamwe muri bo akaba ari n'abavandimwe babo nk'uko joseph kanyabugoye umwe mu bayobozi b'abaturage aho muri bunagana ya uganda yabibwiye ijwi rya amerika ni nguko waba uhetse tuwuterana amabuye ko n'uwari bamutera so natwe ibiri kuza hano ntaho twamenya amaherezo yabyo i- kandi ntaho twamenya iyo biri kuva niyo biri kuja n'ubu abantu bagira ubwoba ariko abakongomani wagira ngo bamaze kumenyera kuko biri kumara gutera byahojorora ndetse bakaba basubira iwabo so ntaho tuzi twewe ko bimeze
iyo ni bisi ya hr irumukira impunzi izikura ahangaha mu mupaka bunagana izijana mu nkambi ya nyakabande aho impunzi zisanzwe zakirirwa ariko urabona ko abantu ari benshi cyane kandi imodoka zibatwara ari nkeya ah, ku buryo bamwe bigaragara ko bagiye kurara ku mihanda benshi mu mpunzi ntibashaka kurira bisi zibatwara mu birometero bike uvuye ku mupaka bahitamo kuguma hafi y'umupaka bizeye ko bazasubira mu rugo igihe cyose urusaku rw'ibisasu rubaye nk'urutuza kugira ngo iki kibazo cy'umutekano muke gikemuke inyeshyamba zivuga ko zikeneye kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ariko leta isa nkaho itaranyurwa n'icyo gitekerezo nubwo n'imiryango mpuzamahanga aricyo yayisabye dore ko leta yari iherutse no kwita uyu mutwe kuba ari uw'abaterabwoba ku cyumweru urusaku rw'amasasu aremereye rwiriwe rwumvikana umunsi wose ariko ku mugoroba rusa nk'urucecetse gusa igihe twateguraga iyi nkuru ntibyari byakamenyekanye neza niba abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bari bashoboye gufata umujyi wa bunagana nk'uko babyifuzaga cyangwa niba ingabo z'igihugu zari zabasubije inyuma ignatius bahizi ijwi ry'amerika ibunagana turacyari muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ejo ku cyumweru umwami filipo w'ububirigi hamwe n'umwamikazi matilda basuye umujyi wa bukavu mu ntara ya kivu y'epfo i bukavu umwami filipo yasuye ibitaro bya panzi ahazwi nko kwa dr mukwege aha dr mukwege akaba yarashimye umuryango w'ibwami kuri uru ruzinduko ariko asaba ububirigi ko bwafasha mu kugira ngo abagize uruhare mu byaha by'intambara n'akaga muri kongo bazagezwe imbere y'ubutabera temistokle mutijima yarabikurikiye Akigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu birometero mirongo ine na bine mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, umwami Filipo yakiriwe na Bwana Michel Samaru Konde, minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'abandi bategetsi barimo na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo. Uruzinduko rwo mu mujyi wa Bukavu bigaragara ko umwami Filipo n'abamuherekeje baruhariye ahanini ibitaro bya Panzi by'umuganga rurangiranwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro ku isi cya bibiri na cumi n'umunani. Aha nyuma yo gusura ibice bitandukanye by'ibi bitaro ubutumwa bw'umwami Filipo w'ububirigi bwasomwe na Madame Meriam Kitir, minisitiri w'ububirigi ushinzwe ubufatanye mu iterambere. Minisitiri Meriam Kitir ati uyu munsi turi hano ngo dushime akazi gakorwa na dogiteri mukwege umuntu twubaha cyane biturutse kuri we umubabaro w'abarokotse ihohoterwa ry'ubwoko bwose ryibasira abagore waramenyekanye kandi uhabwa agaciro ku isi yose mu izina rya leta y'ububirigi ndifuza gutambutsa ubu butumwa bwo gushyigikira dogiteri mukwege n'abo bakorana muri uyu murimo ku ruhande rwe dogiteri denis mukwege yashimye umwami filipo kuba yasuye ibitaro bya panzi avuga ko ibi byerekana igikorwa cya kimuntu cyo kwifatanya n'abagirwaho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko abagore bafatwa ku ngufu icyakora uyu muganga yongeye kwamagana icyo yise umuco wo kudahana abagira uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa kongo aha akaba yashyize mu majwi igihugu gituranye cy'u rwanda
uku kudahana babikoze baba amaleta cyangwa se abatari amaleta abanyekongo cyangwa se abanyamahanga bibyara akaga gakomeye gatiza umurindi urugomo ruhora rwisubiramo muri aka karere n'ibikorwa byinshi by'ubushotoranyi igihugu cyacu gikorerwa ibyavuba bikomeje na n'ubu tubirebera bivana bacu n'abagore mu byabo n'iby'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu bimaze imyaka mirongo bizwi ko ufashwa n'u rwanda
aha dogiteri mukwege akaba yasabye ububirigi gufasha mu rugamba rwo guharanira ko abagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa kongo babona ubutabera aha ipanzi kandi umwamikazi matirida yagiranye ibiganiro byihariye n'abagore bagiye bavurirwa mu bitaro bya panzi nyuma yo gusambanywa ku gahato n'abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa kongo ibiganiro by'abo bagore n'umwamikazi bikaba byabereye mu muhezo uretse ijambo ryasomwe na minisitiri Meriam Kitir umwami Filipo w'ububirigi n'umwamikazi Matilda ntacyo batangarije ipanzi mu ruhame mu magambo yabo bwite icyakora hari uko mu muryango w'ibwami mu bubirigi bafata ibikorerwa muri ibi bitaro mu kwita ku bagore basambanywa ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo igikomangomakazi marie esmeralda nyirasenge w'umwami filipo ariko utarajyanye nawe muri congo aherutse kubigarukaho mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika
icya mbere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara ni ibintu ndengakamere ibyo dogiteri mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye nk'uko wabivuze yitangiye uriya murimo iyo nza kuhaba rero icya mbere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri kongo
umuryango fondasiyo panzi hamwe n'ibitaro bya panzi batangaza ko kuva mu myaka makumyabiri n'itatu ishize abagore barenga ibihumbi mirongo itandatu n'umunani basambanyijwe ku gahato bamaze kuvurirwa kuri ibyo bitaro uruzinduko umwami filipo w'ububirigi yagiriye ibukavu kuri iki cyumweru rurasoza iminsi itandatu y'uruzinduko rwe rw'amateka muri repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma yo kuva ku bitaro bya panzi we n'abamuherekeje bakaba berekeje ku kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cya karambo aho byari biteganijwe ko agirana ibiganiro byihariye n'abenegihugu b'ububirigi baba mu burasirazuba bwa kongo temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda noneho tujye mu burundi aho muri komine mabayi mu ntara ya cibitoki mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu havugwa cyane ikibazo cyo guharika abagore n'isenyuka ry'ingo abagabo baravuga ko babikora kubera umugore umwe hasuzugura uwo bashakanye mu gihe abagore babihakana bavuga ko abagabo babiterwa n'irari ry'umubiri mu butegetsi mabayi bo baravuga ko ubu batangiye ibikorwa byo gukangurira no gusobanurira abaturage ingaruka mbi zo guharika eloge wilikaneza niwe utugezaho iyo nkuru
twite nimpaye aturuka ku mutumba wa mukoma muri komine mabayi yaganiriye n'ijwi rya amerika agiye kwitwara ku biro bya komine mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi mu guharikwa yemeza ko umuryango w'umugabo wiwe yabigizemo uruhara byarashyitse nshima ku muhungu tudahujije ubwoko nyene turashimana biba ngombwa ko dutwarana hamwe ramaze kuntwara ingorane ziragenda zihaba bashikiwe bakaza bashaka kumvogera bashwana baca bashaka kunshiramwo birashikaho rero jewe je ndavuga ati mana jewe ibintu ntago novyishoboza reka negera abadutwaye nko mu muryango mu muryango rero bamaze gushikayo umuryango yarawusuzuguye tumaze gushika mu manza akaza ashaka ngo ntukembere agashaka ngo abe yonangirira nabi mu bantu hagati niho byageze hongeye kugwaza mwene wacu nca numva ngo yazanye uwundi mugore amaze kuzana uwo mugore nanjye nca ndaza ngaha kwitwara ubu naje ngo bantunganyirize batwumvirize uwo mukenyezi w'umwana umwe yabazwa no kubona kenshi iyo abagabo bamaze kuronka mikoro baca bahitamwo kurongora abagore bakiri bato bataye aho bafashanije kuyarondera agasaba ko haba amashyirahamwe afasha abakenyezi gutunganirizwa umukenyezi yoba yabonye ku mugabo wiwe ariko arajya mu bintu runaka bukamwereka nk'ahantu ushobora kuba yokwitura bakamutunganyiriza sinumva n'ukuntu nobivuga kiretse nk'ahajya nyene twuba dufise nk'amashirahamwe yoba ariko aravuga ati we wubonye kanaka gukoreye ikosa ngwino utwiture tugufashe nk'ubu twebwe nta nubwo turamenya ngo umukuru w'abakenyezi n'uyu canke n'urya nanadine mukeshimana aramaze kubona abahukana mu kibano kandi nawe vyamubayeko mbere no kuvurwa ku buntu bikorerwa abakenyezi bibungenze n'abibaruka nta burenganzira bifitiye bitewe n'uko umunega we yamwihakanye umaze gutwara inda abahungu baho baca baguta bagaca bigira ntibaba bakigikurikiranye hanje mfise uburwayi mu nda kuko inda yarakoroganye maze gukorogana ngeze kwa muganga baranka kunyakira uburyo k'ubwo muhungu atabonetse baramutumye ko aranka kuza kwa muganga rero ubu ngubu banyirukanye kandi banyirukanye mfise n'agatetere mu ntoki baje bambwira ati umugabo atabonetse ntabwo bashobora bashobora kumvura kandi sishobora kuja mwato bitere uwo mugabo atabonetse mukeshimana asanga abagabo batabagore bakwiye guhanwa nk'inkozi z'ikibi kuko kubwiwe ataho bitandukaniye n'ihohoterwa bakurikirana kuko baba baguhohoteye baba bakujanye ngo bace bakugira umugambi wo kwirukana nawe uba ugiye wibaza ko ugiye kubaka nk'abandi ariko umurimyi atashimye kwivuga izina yibaza ko n'abakenyezi bafite uruhara mu iharikwa ryabo abivuga afatiye ku mico n'akaranga bya kera abona ko biriko biratsituka mu bakenyezi aha yari mu murima wiwe w'amatomati hari aho usanga biga ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye agaca agusuza ngo nawe ntuyisukire ntuyihereza amazi nta maboko ufise uwo mugabo wundi nawe nyene yatashimye ku mwidondoro w'iwumenyekana wavuga ko amakosa ari ku mpande zose kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo ku bw'ibyo batamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegereze mu ngeso gutyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi birashika hakaba ikintu nokwita kurengwa iyo umuntu imana yahezagiye akaronka uburyo hakubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize gutyo agaca azana uwundi mugore agira kabiri cyangwa agira gatatu jean fridore yahirondereye atwara igisata ca leta sivile kijejwe ibijanye n'ingo n'imiryango muri komine mabayi avuga ko bigorana gutatura amatati y'abaharikana bitewe n'uko abagabo benshi batandikisha bubakanye akenshi nk'imanza zikunda gushika ushobora gusanga n'uwo mugore wa mbere babanye bidaciye mu mategeko babyaranye nk'abana batanu nk'akarorero mugabo kubera ko uh, hariho kutumvikana mu rugo ugasanga uyu mugabo yipfuje kuzana uwundi mugore agaca ashaka kuza kuwandikwa muri leta sivile avuga ko amasakeza akorwa yo guhanura abagabo no gusigura ingaruka mbi zo guharika mugabo bigoye kurandurana n'imizi iyo ngeso eroge buri kaneza ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino turahera mu burundi aho amakipe y'abakobwa n'abahungu bari munsi y'imyaka cumi n'icyenda ariyo azahagararira akarere ka gatanu mu mukino wa beach volley mu marushanwa nyafurika azaba mu mpera z'uyu mwaka mu misiri mu mupira w'amaguru naho igikombe cy'umukuru w'igihugu cyatwawe n'ikipe ya bumamur inkuru irambuye desire hatungimana urukino rwa nyuma rw'icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu rwahuje bumamuru na flambo du centre isanzwe ariyo yatwaye igikombe cy'uburundi bwose bumamuru yo mu ntara ya cibitoke ikaba iratahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri kimwe uwo mugwi rero ukaza uca userukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo no mwaka uheze uwo mugwi niwo wari waserutse utsindwa ku ntambwe ya mbere na diable noir yo mu gihugu cya congo brazzaville muri beach volleyball naho mu nkino zo kurondera imigwi izitabira amahiganwa ya Afurika y'abasore n'inkumi badashikana imyaka cumi n'icyenda azubera muri Misiri. Uburundi nibwo buzoserukira akarere ka gatanu haba mu bigeme no mu bahungu. Mu bigeme mu rukino rwa nyuma hahuriye imigwi y'Uburundi yari yasezereye iyo mu Rwanda. Umugwi warugizwe na Ange Delicia Igiraneza na Orline Dushime ukaba ari watahukanye intsinzi utsinze umugwi wa Pamela Irakoze na Josiane w'amahoro ku maseta abiri ku busa. Mu bahungu naho umugwi wa Diamel Ndayisaba na Lionel Ndayisaba abahungu bavukana bakaba batsinze umugwi wo muri Tanzania amaseta abiri ku busa. Lionel Ndayisaba akaba amenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro myinshi bakora abakozi bacu barafashe umwanya ukwiriye wo kutwitaho badukoresha batwereka ubuhinga bwinshi bagiye bariga ku bindi bihugu bindi bitandukanye twagize imyiteguro myinshi myiza cyane kandi baratwitayeho gushyira n'uwo munsi turashimira cyane rwose u rwanda rukaba rwatahukanye ikibanza cya gatatu mu bigeme muri izo nkino mana jean paul amenyereza u rwanda akaba yamenyesheje ko barushijwe bize byinshi bizabafasha gutera intambwe baje imbere basanze bahiganwa n'abandi bangana ariko bo bamenyereye beach volley kandi bo ari ubwa mbere bayikinnye ngira ngo usibye no kuba ari ubwa mbere imyiteguro yacu twabonye igihe kitari kinini kubera yuko bari mu mashuri ubwo rero ntekereza ko abandi bagenzi babo babarushije kuba bamenyereye bici vore uwamenyereza u rwanda amenyesha yuko bagiye kwitegura bihagije kugira bashyike urwego rw'abandi isomo rihavuye ni uko tugiye tuzi ikigero turiho tuzi uburyo tugomba kwitegura ngo tuzamure abana tubagereranyije n'aba ngaba bafite izo fasilite nkaba ntekereza ko federasiyo izashaka ubufasha buhagije muri minisiteri ndetse na komite olympique ku buryo haba amenagement de terrain zituma abana batoya bashobora kwakisesinga ibibuga bagakina inshuro nyinshi muri basketball naho mu higanwa ry'uburundi ni ku munsi ugira umunani urukino rwari rwitezwe gusumba izindi ni urwahuje dinamo n'urunani umunani nibwo rwatahukanye insinzi ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu n'indwi aroni kagaba amenyereza uwo mugwi aramenyesha icyo bakesheje iyo nsinzi victoire tuyikesheje ubwira bw'abakinnyi n'ubutwari bw'abakoci bitanze indwi yose kugira ngo bashobore guha ubumenyi abakinnyi n'abakinnyi ingene bashoboye kwitwara kugira ngo bashobore gushyira mu ngiro icyo twagize mu myimenyerezo olivier ndariagije wewe amenyereza umugwi wa dinamo amenyesha yuko bazize abahagarikizi nimba bari kubavuga ngo basiketi yo ngaho ibiko iratera imbere narbitiraje nitera imbere nitera imbere kuko nimba idateye imbere na basiketi yacu izoca aba bariko baraduga usaba amanuka kuko nimba batugomba kuja kuri ritme yarbitiraje hanze bizoca bigora ingene baza gukinayo mu zindi nkino zabaye new star yatsinze jimkana ku manota mirongo umunani n'indwi kuri mirongo irindwi n'abiri nayo remesha itsinda brothers ku manota mirongo umunani n'atanu kuri mirongo itandatu n'atanu kugeza kuri iyo ndwi y'umunani urunani ruri mu kibanza cya mbere dizira tuyimana kigali ijwi rya amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho mu mukino wo gusiganwa ku magare abdallah murenzi yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'uwo mukino mu rwanda ferwasi jean claude munyandinda arakomeza mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uwo mukino mu rwanda ferwasi aya matora yagombaga kuba yarabaye ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi gushize kwa gatanu ariko aza gusubikwa ku munota wa nyuma ku myanya hafi ya yose hiyamamazaga umukandida umwe rukumbi watorewe kuba perezida w'ishyirahamwe ferwasi ni abdara murenzi wari usanzwe kuri uwo mwanya umuntu washoboraga guhangana nawe mu matora ni tiyerirwa busaza ariko yaje gukuramo ake karenge igitaraganya amakuru atugeraho akavuga ko yokejwe igitutu na bamwe mu bikomerezwa bivuga ari kwijyana mu gutanga icyerekezo ku miyoborere y'inzego za siporo mu Rwanda mu matora y'ejo bundi kwa gatandatu kandi watorewe kuba visi perezida wa mbere muri iri shyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda ni François Karangwa Liliane Kayirebwa yabaye visi perezida wa kabiri umunyamabanga mukuru aba Benoît Munyankindi watorewe kuba umubitsi ni Asiya Ingabire hatowe kandi abajyanama abagize komite ngenzuzi n'abagize komite nkemurampaka komite nyobozi nshya ya Ferwasi yavuze ko mu nshingano zikomeye zitegereje harimo gutegura shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu mwaka wa 2025 tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yagarutse i kigali ikubutse idakari muri senegali aho yakinnye n'ikipe y'igihugu ya senegali mu mukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya cumi na kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu muri cote d'ivoire umwaka utaha muri uwo mukino intare za senegali zatsinze amavubi y'u rwanda igitego kimwe ku busa nyuma y'imikino ibiri u rwanda rufite inota rimwe kuri atandatu rukaba ku mwanya wa gatatu mu itsinda rya cumi na kabiri bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu bavuga ko imwe mu mpamvu bacika intege ntibitware neza ari uko badahabwa agahimbazamusyi mu gihe bikenewe tukiri umupira w'amaguru kandi shampiyona y'icyiciro cya mbere yari imaze ibyumweru hafi bitatu yarasubitswe guhera uyu munsi kuwa mbere irasubukurwa hakinwa imikino y'umunsi wa makumyabiri n'icyenda ari nawo ubanziriza uwa nyuma kuri uyu wa mbere hateganyijwe imikino irindwi ikipe ya musanze fc irahura na mukura victory sport kuri stade ubworoherane i musanze kuri stade y'ingoma mu ntara y'iburasirazuba ikipe ya etoile de reste irakina na gorira fc bugesera fc irahura na polisi fc kuri stade y'ubugesera marine fc ikaza gukina na rayon sport kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya apr fc irahura na AS Kigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo Gicumbi FC irakina na Rutsiro FC kuri stade ya Gicumbi hanyuma Espoir FC ikaza gukina na Kiyovu Sport kuri stade Kamarampaka i Rusizi ejo kuwa kabiri hazaba umukino umwe uzahuza Etincelles FC na Gasogi United kuri stade Muganda i Rubavu yari Kade Munyandinda i Kigali inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma wabagezagaho aya makuru ari nanjye wayabegeranirije